dubbifneef dhageenyarra. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kora caffee Oromiyaa torban kan taa'e irratti waan dinagdee Oromiyaa hawaasummaa fi nagaa Oromiyaatiif waan hedduu irratti gabaas kennee jaalannee qopheessa.
Akka waliigalaatti hojiin bara keessa jirru kuma lamaaf kudhanitti hojjetamu jennee karoorfannee jedhan pireezidaanti Lammaan ija rakkoo siyaasaa nageenyaa Oromiyaaf guutummaa biyyattii keessa tureen innaa madaalamu hojii gaariin hojjetameera jedhaniiru. Barattaanuu kuma lamaaf kudha tokko naannoo Oromiyaa nagaa akka ta'u akkasumas wantoonni qabeenyaa keenya nyaatan baay'een hir'ataa dhufu jennee abdanna waan ta'eef bara kana waan hin raawwatiin hafnee fi karoora bara dhufuuf qabnu wajjiniin guutummaatti milkeessina jedhee yaadaa jedhaniiru. Caasaa nageenyaa Oromiyaa sadarkaa hundaan guutuu akka ta'u hojii guddaatu hojjetamee jedhanii rakkoo mudatan tasgabbeessuu fi karaa qabsiisuun kan hojjetame jira jedhaniiru. Hanqinoonni tokko tokko ammayyuu ka jiran ta'us sirraa'uu qabu jedhan.
Caasaa nageenyaa kana bajata keenya keessaatii qabeenya guddaa caasaa kanarratti investi godhaa turree jira. Ijaaruunii fi cimsuun akkuma jirutti ta'ee ammaan booda. sadarkaa waggoottan lamaan kana dabarsineen investimentii guddaa hamma kana caasaa nageenyaa irratti baasuu qabna jennee mooyyaan akkaataan taaneen qabeenya keenya kan nyaatu sana hanqisaa deemuudhaan bajata qabeenya sanaaf oolchinu misoomaaf oolchaa deemuun sana ilaalaa deemuun immoo barbaachisaadha baasii kana kan hir'isuu danda'u hundi keenya nageenyaaf tumsinee yoo hojjennee fi naannoo keenya nagaa yoo goone. qisaasamnii fi baasiin hin malle bahu kun hojii misoomaaf oola waan ta'eef gara fuula duraatti akkasitti ilaallee hojjechuun nurra jiraata jenneeti amana.
mata duree biraan bajata kan ilaaleen aanaarra rakkoon akka jiru caalaattis bajati ramadamu mindaa qofaaf waan ooluuf jecha hojii misoomaa danqamee jira ka jedhan pireezidaanti lammaan misoomni aanaalee adda addaa keessatti ka jiru walfakkaachuu akka qabu kanas gochuudhaaf. irratti hojjetamuu qabaa jedhan akka oromiyaatti dhimmi guddaan hojii qonnaa kan lafee duddaa ta'e akka biyyattiitti immoo bu'uura diinagdeetii jedhanii hojiin qonnaa dhibba keessaa harka shantama ta'uusaa fi dabalaa ka dhufe ta'us.
qonna keenya irratti hanga barbaanne hojjetamaa hin jiru qonni keenya hanga uummanni keenyas haa ta'u karoora keenyaatiin nuti yaadnu guddataa dhufaa hin jiru ittiin guddachuudhaaf jijjiiramuudhaaf. carraan oromiyaan qabu qonnadha haa ta'uuti garuu sababa garagaraatiin qonni keenya hanga barbaadame hin guddanne tokko akkuma kabajamaan caffeen kun kaase qonna keenya keessatti teknooloojiin oomishaaf oomishtummaa karaa bu'uura ta'een hundee qabeessa ta'een jijjiirama fiduu kan danda'u hin jiru.
waa'een caasaa rakkoo kabiraatii ka jedhan pireezidaant lammaan kana jechuun. seektaroonni qonnaa jala jiran gidduutti walhubannaa waliin hojjechuu qindoominaan hojjechuu irratti laafinni guddaan jiraa jedhanii.
dhiheessii xaa'oo haa jennu sanyii filatamaa haa jennu keemikaala haa jennu akkaataatti fedhiin qonnaan bulaa itti sassaabamu mataansa rakkoo guddaa qaba fedhiin qonnaan bulaa bira jiruu fi qonni keenya barbaaduu fi dhiheessiin keenya waliin simu kuni qonna irratti rakkoo guddaa tokko.
biyya diinagdeen ishee qonnaa ta'e keessatti caalaatti. kan gumaachu oromiyaa ta'uu dagatamuun qabuu jedhu.
biyya qonnaan bullu biyya qonnaan jiraannu taaneeti har'a qamadii arsiif baaleen oomishu nyaachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf gahaa taasisuu dhabuudhaan biyya alaatiif binnee gashaa jirra deddeebi'ee hudhaa kan ta'aa jiru qaala'iinsa jireenyaati itiyoophiyaa keessatti dhibbeentaa shantamaa hanga jaatamaatti source of infleeshiniin nyaatadha kana jechuun sadarkaa nama dhuunfaatti soo dhufne namni. baay'een harki caalaan galii argatu keessaatii dhibbeentaa shantama hanga jaatamaatti nyaataa fi koomodiitii nyaataaf nyaata waliin wal qabataniidha baasa oolchaa jechuudha. Kun deemee deemee naanna'ee naanna'ee baay'een isaa oomisha qonnaa fi qonna irratti kan hundaa'e.
Mata duree kabiraa katee gama hawaasummaan baroota darban keessa. akka rakkootti dhiyaataa ka turan tajaajila fayyaa fi barnootaa ammayyuu hanqina tokko tokko qabaataniyyuu fooyya'insi gaariin argamuusaa dubbataniiru. rakkoo gurguddaa mudate keessaa hanqina bishaanii fi rakkoo daandilee ta'us dubbataniiru oromiyaa keessatti rakkoowwan ilaalcha duraa argachuu qaban waan nu mudataniif jecha gama bishaaniif daandiitiin bajata ramadame kaasuun barbaachisaa ta'ee argamee jedhan maaliif.
tokkoffaa ummanni gammoojjii sababa hongeedhaan miidhame miliyoona afur ta'u al tokkotti nurratti kan kufe lubbuu namaa lubbuu beelladaatu jira waan ta'eef daandii olitti lubbuu namaa hambisuutu dursa waan ta'eef sanarratti fayyadamnee jirra. sana qofaa otoo hin ta'in rakkina kana etuu bulchinuu etuu maaneej goonuu ummanni kuma dhibbaataan lakkaa'amu naannoo somaaleerraa buqqa'e deeggarsi uummata keenyaa duubarratti nu gargaaru iyyuu malee. sakandii namni sun buqqa'e irraa kaasee lubbuu namaa baraaruudhaaf investimentii sanaaf barbaachisu dhiheessuu waan barbaachisuuf innis ba'aa guddaa kufe ture riisoorsii barbaada. Sana bira dabarree rakkoo kanaan dura tureen rakkoon hojii dhabaa keenyaa guddaa waan ta'eef hamma tokko irraa hanqisnu jennee qarshii gara biliyoona jaha wahii rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf sanaafis oolfannee jirra.
hojii dhablummaa dargaggootaaf shamarranii dhabamsiisuuf investimentiin furmaata ta'eetu jiru danqaan akka jiru pirezidaanti lammaan dubbataniiru. haala amma jiruun jedhan pirezidaanti lammaan hojiin investimentii oromiyaa keessatti dhufuu danda'a isa jedhuuf shakkiin qabaa jedhan wanti nama jajjabeessu hin jiru lafa qabachuu qofti investimentiin ta'u. haalli amma oromiyaa keessa jiru investarii haaraa ka fidu miti warra jiraniyyuu akka baqatan godhaa jiraa jedhan kunis haala nageenyaa oromiyaa irraa maddaa jedhaniiru qabxii biraa pirezidaanti lammaa magarsaa kaasan waa'ee rakkoo nageenya oromiyaa keessaati rakkoo nageenya oromiyaa keessatti wanta hedduutu hidhatee jiraa jedhaniiru kunis kan al tokkotti uumame otoo hin taane waggootii muraasaa dhiyoo kanaa keessatti rakkoon daangaa jiraatus. amma garuu bifa jijjiirratee jedhan.
Kan kanaan dura kallattiidhaan isa harkatti galfatee nu waraanaa ture har'a immoo ispoonsar godhaa jira. Kana citiinsaa citii biraan qabu. Warri ispoonsar godhan kun daangaa duwwaa otoo hin ta'in guutuu Oromiyaa keessatti hojjetaa jiru. Warra maallaqa gahaa qaban qabeenya gahaa qaban waan ta'aniif maallaqa gara hin qabneetu Oromiyaa keessa socho'aa jira har'a. Giddugalaa kaasee hanga daangaatti. Nama bitanii ispoonsar godhanii jeequmsa tasgabbiin akka hin uumamne. godhuudhaaf baay'een akkuma socho'u bitamee hojjechuudhaafis qaxaramee hojjechuudhaafis kan qophaa'ee jiru kan hojjetaa jiru nu keessas kumaatama qacaramee kan hojjetu ummanni keenya har'a kan itti rakkataa jiru kan daangaa somaalee waan baay'eetu jira rakkoon keenya inni biraan yeroo nuyi nagaa lallabaa jirrutti yeroo nuyi nagaa labsaa jirrutti nagaaf jennee baasii guddaa baasnee murtii gurguddaa murteessaa jirrutti karaa adda ta'een. waraana qawwee labsaa jiru. Lixarratti kan ta'aa jiru kanadha. Waa biraa miti. Har'a maal argamee nagaa labsuun keenyaa fi nagaan teenyee siyaasa ammayyaa ta'een akka addunyaa kamiittuu waliin haa hojjennu yeroo jedhamaa jiru kana keessatti filannoon keenya qawweef qawweedha kan itti jedhamee nama isa filachiisu maal akka ta'e nuufis ifa miti. Sababa kanaan miidhaa guddaan nurra ga'ee jira. Karaa nuti arginee hin beekneen yaadnee hin beekneen haadhaa fi ijoollee fuulduratti abbaa ajjeesanii reeffa gubanii jiru.
humnootii bilisummaa oromoof dhaabbatan jechuudhaan ka pireezidaanti lammaa magarsaa kaasan irratti dubbi himaa adda bilisummaa oromoo obbo toleeraa adabaa namoon gaafatee ture.
waggaa digdamii torba darbanii fi waraanni bilisummaa oromoo yookiin immoo addi bilisummaa oromoo oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoo fi siyaasa gaggeessaa akka ture. ni beekama haa ta'u malee waggoota darban kana keessaa yeroo addi bilisummaa oromoo jabaataa dhufutti maqaasaa xureessuudhaa fi diraamaa garaagaraa hojjechuudhaan addi bilisummaa oromoo yakka kana raawwate jedhanii uummata biratti jibbisiisuu fi ololli garaagaraa deemaa akka ture ni yaadatama jechaadha malee. dhiheenya kana yookiin ji'a sadi asitti kan mul'ate miti adda bilisummaa oromoo ummata oromoo waliin goota dheeraa kanaaf qabsaawaa akka ture ummata oromoo qofa osoo hin taane addunyaa hundatu beekaa jechaadha. Odeessa hin taane ummatatti dabarsuun ummaticha afaan faggeessuun alatti rakkoo jiru fuula jennee hin amannu dhiha Oromiyaa irraa raawwatame jedhamee kan afarfamu tokko ajjechaa magaalaa Najjootti raawwatamedha. Lammii Oromoo Geetaachoo Addisuu jedhamanii mana isaanii keessatti gubaman kan jedhutu ture. Dhimma kanaa addi bilisummaa Oromoo akka dhaga'eenii akka hordofamu taasisuudhaani waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana sosso'u kanneen tarkaanfii kana fudhatan adamsuudhaan to'annoo jala oolcheera. Qoratee waggaa jedhu uummatatti dabarsee kanneera kanneen to'annoo jala galchee jechaadha. Kana malees immoo maqaadhuma woboo fi adda bilisummaa Oromoo kan jedhuuni kanneen dhaaba waliin hidhata homaatu hin qabne karaa cufuu fi tarkaanfii garaagaraa fudhataa turanii isa kanas uummata waliin ta'uudhaan kun tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane hubachiisuudhaani karaan akka banamu taasisaa ture jechaadha waraanni bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromootti maqaa xureessuufi malee waan gama dhaabaatiin hojjetame homaatu hin jiru. Kana immoo uummatarraa qulqulleeffachuun ni danda'ama. Ammayyuu ajjeechaan lammii Oromoo Geetaachoo Addisuu jedhamu nama hawaasa biratti jaallatamaa fi kabajaa qaban ajjeefamuu isaanii qaamni walaba ta'e ijaaramee akka qulqulleessu addi bilisummaa Oromoo gaaffii dhiheessaa jechaadha ni gaafata. Ajjeechaan nam tokko iyyuu sirrii akka hin taane garmalee seeraan alatti nama ajjeefamu hundaaf gadda olaanaatu nutti dhaga'ama lammii keenya waan ta'eef haa ta'u malee bu'aa siyaasaaf jecha itti dhimma ba'uudhaaf malee uummanni Oromoo miliyoonaan waggaa ajjeefamu hamma Harreessaa keessatti waggaa rashanamu qabeenyi isaa baha Harargee keessatti waggaa barbadeeffamu midhaan isaa waggaa saamamu loon waggaa mana waliin gubamanii uummanni hagas baay'atu waggaa ajjeefamu mootummaan kun maal jedhe jennee yoo gaafanne maal akeekkatee ololli kun yookiin immoo dhaamsi akkasii uummataaf akka dabarfamu hubachuun ni danda'ama. Adda bilisummaa Oromoo dhiha Wallaggaa keessatti tarkaanfii suukanneessaa akkasii fudhatee hin beeku hin fudhatus fuula duraafis akeekasaas miti. Nuti poolisii Oromiyaarraa waraana Itoophiyaarraas haa ta'u poolisii federaalaarraa diinummaa hin qabnu nuti nu weerariinaa uummata keenya hin cunqursiinaa hin saaminaa hin saamsisinaa jenna malee taargeet godhannee ilmaan oromoo poolisa federaalaa keessatti yookiin immoo poolisa oromiyaa keessatti sirnichaaf hojjechaa jiran irratti waan xiyyeeffanne hin qabu.
Caffeen Oromiyaa bajata bara dhufuu jechuun kan bara kuma lamaaf kudha tokkoof kan oolu qarshii biliyoona jaatamii sadiif qabxii afur raggaasisuudhaan walga'iisaa xumure.